iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kome turi no kuri facebook na youtube vewa radiyo yacu hano muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi uyu ni umwanya wa cya kiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu kuri iyi saha turabaganirira rero ku ndwara ya malariya nk'uko mwakomeje kubidusaba ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi nongere mbaha ikaze inshuti mwese bakunze ba radiyo ijwi ry'amerika muri kiganiro muri isanga cyo kuwa gatatu cyerekeye amagara y'abantu ubuzima aho dufatanyiriza hamwe kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu tuganira uyu munsi ku ndwara ya malariya yanga ikazahaza rubanda nk'uko bisanzwe kandi muduhe telefone zanyu tubahamagare nomero yacu ya whatsapp ni rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ndasubiramo ni ukubanza akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe uyu munsi turibanda ku ngamba zafashwe mu rwanda mu kurwanya iyo ndwara ya malariya kubera ko umutumirwa wacu turi kumwe kuri telefone niho ari ari i kigali mu rwanda ni dogiteri mbituye muremyi aimable akuriye ishami rishinzwe kurwanya malariya mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima nyine mu rwanda rbc turaza kurebera hamwe ingamba zafashwe mu gihugu imbere turebe iziteganijwe kongerwamo hagamijwe kurushaho guhangana n'iyo ndwara ya malariya mugume rero hafi ya radiyo yanyu muganire n'umutumirwa twabatumiriye uyu munsi mwarabidusabye nagira ngo rero twongere tugaruke kuri iyi ndwara ya malariya indwara imwe mu zikomeje kwibasira ubuzima bw'abantu mwatubwiye rero ko malariya ibahangayikishije ko mwifuza umuganga wo kongera kuyibaganiriraho umunsi rero n'uyu abo mu burundi namwe muze mu kudusangiza ku bitekerezo cyangwa se n'inama ku bikorwa mu burundi mu rwego rwo kurwanya malariya malariya ni indwara yugarije isi nk'uko na nimbivuze ariko ishobora kwirindwa kandi igakira mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani ku isi hose habarurwaga abantu miliyoni magana abiri makumyabiri n'umunani barwaye malariya muri uwo mwaka iyo ndwara yahitanye abantu ibihumbi magana ane na batanu mu bana rero bari munsi y'imyaka itanu y'amavuko basanzwe babarirwa mu cyiciro cy'abibasirwa n'iyo ndwara ya malariya abo yatwaye ubuzima ku isi hose babarirwa mu bihumbi magana abiri mirongo irindwi na babiri aho ni muri uwo mwaka wa bibiri na cumi n'umunani reka rero ntabatsindiye twakire umutumirwa wacu dr aimable mbituye umuremyi ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane eugenie reka nongere ngushimire cyane uyu mwanya rwose kuba witabiriye ubutumire ukaha uyu mwanya abakunzi b'ijwi rya amerika kugira ngo bongere basobanuze ku byerekeranye n'iyi ndwara ya malariya ubushize twaganiriye na muganga emmanuel hakizimana atubwira ibyerekeranye n'umubu ukuntu wororoka mu butera malariya iyi ndwara rero mu rwanda n'ahandi ku isi yafatiwe ingamba ariko iranga ikazahaza abantu mbere y'uko rero tugera kuri izo ngamba dogiteri mbitubimuremyi nagira ngo nanone muri make mwibutse indwara ya malariya icyo ari cyo n'ikiyitera
murakoze cyane malariya ni indwara imaze igihe kirekire cyane Ah, ikaba ariko ari indwara iterwa n'agakoko gato cyane bita plasmodium ariko katabasha kuboneshwa n'ijisho ry'umuntu ako gakoko rero kakaba ah, gakwirakwizwa n'umubu w'ingore bita anoferi uwo mubu iyo urumye umuntu urwaye malariya umukuramo twa dukoko twitwa plasmodium hanyuma ukabitwara mu kanwa ndetse no mu rwungano rw'igogora rwawo bigakuriramo hanyuma igihe cyagera ukaba waruma undi muntu utarwaye malariya malariya ikaba nayo yamwinjiye n'utwa dukoko tukamwinjiramo tukaba twakurira mu mubiri we kugeza igihe nawe atangiye kugaragariza ibimenyetso Ah, muri make rero ni icyo ah, malariya ivuga ariko wenda turaza kuvuga no ku bimenyetso byayo ariko muri make ni indwara iterwa n'udukoko twitwa plasmodium tukaba dukwirakwizwa n'umubu w'ingore witwa anoferi ye iyi ndwara ya malariya ni indwara nyine imaze igihe nk'uko mubivuze ndetse amahanga n'ibihugu bitandukanye u- harimo uburundi n'u rwanda bayifatiye ingamba Ah, kuki iyi ndwara ikomeza ikaba ikibazo ku batuye isi nagira ngo m- mbere na mbere ubanze utubwire nk'ikintu cyabwira umuntu uko nyine afite iyo ndwara ya malariya bimwe mu bimenyetso mbere y'uko tureba n'ingamba u rwanda rwafashe
Ah, malariya igaragazwa n'ibimenyetso bitandukanye ariko navuga ko biri mu bice bibiri by'ingenzi hari malariya yoroheje na malariya y'igikatu malariya yoroheje rero irangwa cyane cyane no kugira umuriro nicyo kimenyetso cy'ibanze kiranga umuntu urwaye malariya ariko hakaba hazaho ibindi bimenyetso nko kubabara umutwe ah, kuba waribwa mu ngingo kuba wacika intege kuba wagira ikizibakanwa ah, kuba wagira ibyo kubira ibyuya cyangwa se ugatengurwa icyo gihe ni malariya yoroheje ariko uko utinda kuyivuza niko udukoko tugenda twororokera mu mubiri ah, tukangiza ingingo zitandukanye z'umubiri ibyo rero bishobora gutuma haza ibindi bimenyetso bikomeye bituma malariya yitwa ko ari malariya y'igikatu Ah, ku bana bato bakunze kuba bagira ibimenyetso byo kuruka no gucibwamo ariko n'abakuru bashobora kugira ibimenyetso byo kuruka bitewe n'uko malariya itangiye ah, gukomera Ah, nyuma yaho rero twa dukoko nababwiye twitwa plasmodium uko tugenda twororokera mu maraso y'umuntu dushobora kugenda dushwanyaguza ingirabuzima z'umubiri w'umuntu bita globule rouge cyangwa se insoro zitukura bikaba byatuma umuntu abura amaraso icyo gihe tuvuga ko afite malariya y'igikata ariko yagaragaye mu buryo bwo kubura amaraso dukunze kwita ko ari forme anemique cyangwa se ah, nyiri ubwo buryo bwa malariya y'igikata ariko igaragaye mu kubura amaraso yego ibimenyetso bishobora kuba byagaragara mu bijyanye no kuvugishwa cyangwa se gutakaza ubwenge icyo gihe malariya iba yatangiye kwangiza ubwonko bigatuma tuvuga ko ari forme cerebrale cyangwa se uburyo bwa malariya y'igikata ariko yagaragaye mu buryo bwo gufata ubwonko ndetse n'igihe umuntu ashobora kuba yagera muri koma ibyo bita nko gusinzira ariko ku buryo utabasha kumva atari ibitotsi bisanzwe ahubwo bitewe n'uko ubwonko bwangiritse iyi nayo ni malariya y'igikatu mbi ah, igaragara mu buryo bufata nyine ubwonko ariko ah, hari n'ibindi bita kugagara aho usanga ari ibimenyetso birenze gutengurwa bikamera nk'uko waba ufashwe n'amashanyarazi ku buryo ubona ko ugagaye ukanatakaza ubwenge icyarimwe nabyo ni ubundi buryo nyine bwa malariya yafashe ubwonko Yego.
hari igihe ishobora kuba yafata rero impyiko ikazangiza ugasanga igihe cyageze ah, impyiko zangiritse burundu ubwo nabwo ni malariya y'igikata ariko yafashe impyiko ishobora no kuba yafata ndetse n'izindi ngingo z'umubiri nk'ibihaha bikaba byatuma uhumeka nabi ku buryo butandukanye ndetse ku bagore batwite bashobora kuzamo ibindi byago byo kuba ah, inda yavamo cyangwa se bakagira ibimenyetso by'uko inda ishaka kuvamo bitewe n'uko afite malariya ah, bikaba ndetse byanagira n'aho ah, biviramo ko umubyeyi azabyara umwana ufite ibiro bidashyitse kugira ngo muri make ni ibyo bimenyetso navuga ariko harimo ibya mbere bibanza bya maraya yoroheje hakazamo ibimenyetso bya maraya gikata ariko bishobora kuza mu buryo butandukanye bitewe n'aho ah, byafashe yego Izi- ibi Ariko bimenyetso hagati aho ngaho ibyo byose ni ibimenyetso bisa- bi- bigaragara no ku zindi ndwara Mhm.
ikimenyetso simusiga cy'uko urwaye malariya ni uko utanga amaraso bagasanga mu maraso yawe harimo twa dukoko twitwa plasmodium nibyo byemeza ko urwaye malariya
yego ibi bimenyetso mutubwiye ni ibimenyetso bikomeye eh, ndetse eh, urumva ko umuntu akwiye ku- ku- kubikangukira akamenya ko bishobora kuba mwa- byamugiraho ingaruka zikomeye ku mubiri ku magara ye Ah, none i- ingamba zafashwe tuvuge mu rwanda aho muri zimwe mu ngamba zafashwe kugira ngo iyi ndwara ya malariya itazahaza abantu ntibe byagera no kuri iyo ngiyo y'igikatu ni izihe mu byerekeranye no kuyikumira cyangwa se kuyirwanya
Ah, ingamba za mbere zashyizweho mu rwanda hari kuyikumira nk'uko bivuzeho kuyikumira rero harimo uburyo butandukanye bukoreshwa harimo gutanga inzitiramibu zikoranye umuti ku baturage bose ibyo bikorwa nibura buri myaka ibiri kugeza ku myaka itatu ariko tukanaziha abadamu batwite ndetse n'abana batoya kuko bo by'umwihariko ni ibyiciro bizahazwa cyane na malariya kurusha ibindi ubwo rero ntabwo yarembera ya myaka ibiri cyangwa itatu igihe kimuboneye aje muri serivisi z'ubuvuzi ahabwa inzitiramibu kugira ngo imurinde kwandura Ah, ingamba ya kabiri ikoreshwa ni ugutera imiti yica imibu imbere mu mazu ibyo twita ko ari insecticide ariko imara igihe kirekire ibyo rero bikorwa by'umwihariko mu turere tuzahaye cyane turi mu ntara y'uburasirazuba ndetse n'intara y'amajyepfo kuko dusanga ariho malariya yiganje cyane mu rwanda ingamba yindi ya gatatu yo kwirinda ni iyo gukangurira abaturage ah, isuku y'aho batuye cyane cyane mu muganda kuvana ibihuru hafi y'ingo zabo kuvana ibimene by'amacupa indyo amasafuriya n'ibindi byose byarekamo amazi ndetse no gufunga amadirishya hakiri kare kugira ngo ya mibu itabasha kubinjirana ku bijyanye n'ubuvuzi rero ho hari ingamba zashyizweho nanone bijyanye no kuvura umuntu wese ukekwaho ibimenyetso bya malariya akivuriza ku mudugudu bikozwe n'abajyanama b'ubuzima bahuguwe aho babasha gupima neza malariya ndetse bagatanga imiti ku bana no ku bakuru basanzwe bafite malariya kuko baba bafite imiti ihagije ibasha kuvura ibyo rero nabyo birakorwa nk'ingamba yihariye ndetse inatanga umusaruro ukomeye mu kugabanya impfu zitewe na malariya mu rwanda Mhm.
ariko hari ingamba nshyashya turi gutekereza gushyiraho zindi ni izihe ariko izo nazo tuvuga nizo z'ingenzi Mm. izo nshya mushaka Ah.
kongeramo ni izihe
Ah, mu ngamba zimwe ziriho ni zashyizweho bitewe n'uko twasanze ko imibu iri kugenda ihindura imikorere yayo ugasanga ko rimwe na rimwe isigaye irumanira hanze aho kugira ngo ijye mu nzu niba inzu bayiteyemo imiti ntabwo umubu ukunze kuzamo ahubwo hari igihe urinduka kurumira hanze icyo gihe rero hateganywa imiti yo kuba wakwisiga mu gihe uri hanze cyane cyane nk'abatsinda hanze mu kabari cyangwa se mu kazi abakora akazi k'izamu gutyo abo rero twifuza ko nabo bakoresha imiti yo kwisiga yirukana imibu igatuma itabegera ni uburyo bushya rero burimo bukoreshwa mu rwanda kugira ngo turebe ko twahashya malariya cyane cyane ko imibu nyine nayo igenda yiga ubundi bwenge bwo guhunga imiti iterwa imbere mu nzu cyangwa se inzitiramibu Mhm.
Ah, ikindi nk'ingamba nshya ni ko ah, ku nzitiramibu hari inzitiramibu nshya tugomba gutangiza mu gihugu kugira ngo zibashe guhangana n'ubukana bw'imibu nabwo ni ingamba nshya yihariye izakoreshwa mu rwanda hanyuma ikindi turimo dutekereza ubu ngubu gushyira mu bikorwa ah, ni ukusanga imibu hanze aho iterera amagi kugira ngo tubashe gukoresha imiti yica ah, amagi y'imibu ikiri mitoya mbere y'uko idusanga mu ngo zacu ubwo n'ubundi buryo ah, bw'ingenzi dushaka gutangiza kugira ngo bunganire ingamba zari zisanzwe Ye, turakomeza tubiganireho mu kanya abakunzi b'ijwi ry'amerika batangiye kuduhamagara ariko mbere y'uko mbaha ijambo bakakubaza cyangwa se bagatanga ni ibitekerezo inyunganizi nagira ngo muri makeya mubanze mutubwire icyo umuturage mumusaba mu byerekeranye no kubafasha kurwanya iyi ndwara ya malariya mwari mutubwiye nk'isuku y'ahantu abantu batuye iyo suku ndumva ireba umuturage ku giti cye mwari muvuze gukoresha nk'imiti ku bantu bakorera hanze nko mu ijoro ariko muri makeya muri rusange ni iki musaba umuntu ku giti cye umuturage ku giti cye kugira ngo abashe kubafasha kugera ku ntego mwiyemeje
urakoze cyane umuturage icyo tumusaba by'umwihariko ni ukumva ko malariya ari ikibazo cye bwite kimureba mbere y'uko yumva ko ari ikibazo cy'undi muntu cyangwa se cya minisiteri y'ubuzima hanyuma amaze kumva ko ari ikibazo kimureba akagira nawe uruhare ruhagije harimo kwirinda uwahawe inzitiramibu akayikoresha neza icyo yagenewe kuko urabo tujya tubona bazihabwa bakazikoresha ibyo zitagenewe nko kuzirobesha amafi kuba bazubakisha amazu y'amatungo cyangwa se kuzirimbisha imbuto n'imboga zabo ngo zitangizwa n'udukoko byerekana ko uwo muturage aba akeneye kumva ko inzitiramibu ariyo kumurinda imibu ngo atarwara malariya uruhare rwe naho ngaho rugaragarira ikindi nk'uko nari mbivuzeho isuku y'aho umuntu atuye ikwiye kugaragara nk'aho ari inshingano ye bwite kuko ntabwo akwiye gutegereza ko hari umuntu uzaza kumukurira iwe cyangwa se kurandura ibihuru bizengurutse urugo rwe cyangwa se kumukingira inzugi n'amadirishya umugoroba ugeze urwo ni uruhare rwe nko gutanga nawe umusanzu mu kurwanya malariya iwe mu rugo mbere y'uko areba ko hari umuntu uzaza aturutse hanze ngo amurindire malariya kandi nawe afite uruhare rwe icya gatatu yego mukomeze hanyuma ubwo icya gatatu ni ubuvuzi nk'uko navuze bwegerejwe abaturage biratangaje kubona haba hari umuntu wakwicwa na malariya muri iki gihe mu rwanda kandi dufite imiti ndetse n'ibipimo byo kumusuzuma imbere yiwe mu rugo nk'uko aturanye n'umujyanama w'ubuzima umuvandimwe we inshuti ye mugenzi we baturanye aba afite igisubizo cya malariya ariko ugasanga we yarwaye malariya iramuzahaje atateye intambwe ngo ajye kwisuzumisha ku mujyanama w'ubuzima numva ko ni uruhare rukomeye cyane aho buri wese agizemo imbaraga malariya akayita ikibazo cye bwite kumva ko byaba ari umusanzu ukomeye cyane mu kugabanya ikibazo cya malariya mu rwanda
twibutse abadukurikiye muri uyu mwanya ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu turaganira uyu munsi ku ndwara ya malariya nk'uko rero muganga Aimable mbitubimuremyi abivuze nta wari ukwiye guhura n'ingaruka za malariya cyangwa se kuba yahitanwa n'iyi ndwara kandi hari uburyo bwose bushoboka imiti kwirinda byose bishobora kumufasha mu buzima nagira ngo rero noneho twakire abakunzi b'ijwi rya amerika batange inama cyangwa se ibitekerezo babaze basobanuze turusheho gukomeza kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu twakire batarifebure turi kumwe
mwiriwe mwiriwe wiriwe neza
batarifebure ndi mu karere ka ruhango yego iyo leta y'u rwanda na minisiteri y'ubuzima kubera ko badukangurira kwivuza malariya y'uwo ku ikarita haba handitseho ngo nta muntu urembera mu rugo ariko nkatwe hari igihe umuntu akunda guhura n'ikibazo ntitumenye nk'iminsi wenda ako gakoko ako gakoko bashobora kukabona mu maraso wajyayo kandi ufite ibimenyetso byose uruka wabuze apeti unahinda n'umuriro noneho wajyayo ukumva barakubwiye ngo nta malariya irimo kandi rwose no guhagarara wumva unatitira ibimenyetso nawe ubyiyumvamo kandi unakurikije n'amategeko y'uko nta muntu agomba kurembera imuhira ese iboneka mu maraso ryari iyo malariya igiye nko kwa muganga kugira ngo bahite bakubona ko malariya ibonetsemo
ikibazo cyawe cyari icyo yego yego rero urumva ko wowe uba usa nk'aho wamaze kwisuzuma ukavuga uti ubu nta kabuza mfite malariya ibyo ari byose indwara waba ufite yose nk'uko bakangurira kwivuza ni uguhita wivuza ako kanya hanyuma rero ubwo reka nguhe muganga akubwire ibyerekeranye n'iyo malariya igihe ishobora kubonekera dogiteri mpamvu alo
akoze cyane kubaza iki kibazo ni ibyo koko ah, hari ibimenyetso bishobora kugaragara ku muntu nk'uko nabikomojeho bimeze nk'ibya malariya ariko bitavuze ko byanze bikunze ari malariya wibuke ko nasobanuye ko ikimenyetso kimusiga cyo kumenya ko urwaye malariya ni ugutanga ikizamini cy'amaraso basanga ufitemo twa dukoko nibwo umenya ko urwaye malariya ariko ntabwo bivuze ko iyo basanze tutarimo uba utarwaye ushobora kuba ufite ibindi bimenyetso by'izindi ndwara birimo umuriro cyangwa se gutengurwa cyangwa se ikizibakanwa bikaba byatuma ukeneye kongera kwisuzumisha izindi ndwara zindi aho rero iyo ugiye ku mujyanama w'ubuzima agasanga udafite malariya akugira inama y'uko washaka ubundi buvuzi kugira ngo bamenye neza indwara urwaye iyo ari yo ariko ntabwo bivuze ko byanze bikunze kuba usengurwa ufite umuriro bagomba kugusangamo malariya ishobora kuba ari indi ndwara guteye bya bimenyetso ibyo abaganga barayishaka bakaguha imiti ijyanye n'uburwayi bwawe bagusanganye Mhm.
Ah, hagati rero yo kwa yo kurumwa n'umubu ufite twa dukoko twa malariya no kugaragaza ibimenyetso akenshi hakunze gucamo nibura ah, hagati y'iminsi icumi na cumi n'itanu ku buryo rero niyo minsi igaragara gusa ushobora kuba wayigaragaza vuba bitewe n'ubudahangarwa bwawe uko bungana ariko ubusanzwe tubara ko ari ah, hafi ibyumweru bibiri kugira ngo ube wagaragaje ibimenyetso
bivuze ko umuntu ash- ash- agiye kwisuzumisha ntibayibone yago- ashobora kongera gusubirayo aramutse akomeje kubona ibyo bimenyetso kugira ngo bamenye niba noneho igaragara cyangwa se niba nta yindi ndwara afite oya tumugira inama y'uko yagombye ubwo abaganga nabo bazi ko iyo basanze atari malariya bashakamo indi ndwara yamutera ibimenyetso ntabwo Yego.
rasubizwa mu rugo ngo atahe ahubwo bamushakamo ubundi burwayi bundi butari malariya kuko hari ubundi bwamutera ibimenyetso nk'ibyo ngibyo ariko atari malariya yego hanyuma aho agana aho umuntu agana akimara kumva eh, yasuherewe yumvise hari ikintu kitagenda akatekereza ko ashobora kuba afite malariya ahantu hambere yerekeza ni ku mujyanama w'ubuzima nibyo rwose umujyanama w'ubuzima nibwo rwego rwa mbere yagombye kwegera kuko afite ibikoresho byo kumupima ndetse eh, babasha guhita babona ko afite malariya akimara kugaragaza ibimenyetso iyo batayibonye rero bamugira inama yo kujya ku kigo nderabuzima kugira ngo bashake niba nta bundi burwayi bwihariye bwaba bumutera bya bimenyetso Eh, batiri febure u- wasobanukiwe
nasobanukiwe rwose turashimye nta kibazo Ye, urakoze cyane namwe twakire murakoze ye, twakire desire desire wiriwe
yego murakoze dukunda iradiyo ijwi rya amerika Ye, natwe turabakunda urahagana hehe
turi ingozi mu burundi aha nyine mu mujyi wa ngozi aho bita kuri pariki ngozi ye mumeze mute aho ngaho
aha ingozi hameze neza cyane rwose twicaye turi mu munezero nyine Mhm, nta ngorane ihari ariko mwene malariya irahari cyane mhm.
cyane cyane mu mitumba mu mujyi yaragabanutse ariko mu mitumba ni nyinshi cyane irica abantu benshi cyane Ye, ubu rero dufite umuganga nubwo ari mu rwanda ariko ni impuguke mu byerekeranye n'indwara ya malariya Eh, ntabwo ari buvuge yenda ku ngamba zi- zafashwe mu burundi ariko eh, niba hari ikibazo wifuza kumusobanuzaho kugira ngo urusheho kwirinda cyangwa se kurwanya malariya wamubaza
egeni mu bantu bamaze kurwara malariya cyane ni mu bantu bamaze kuyirwara nk'inshuro nka zitanu cyangwa zitandatu Eh, ikintu rero nagomba kubaza je nibaza ko malariya ishobora kuba ijyanye nu- n'ibintu byo kurya nabi nibaza ko nabyo hamwe kuko kenshi cyane tubona abantu barya nabi cyane ari bifata cyane nubwo nyene benshi hari ibi- ivyo by'ibinogo nyene bibamo n'ibitoke bari byinshi n'amashamba bikaba aribyo biyorora cyane ariko ndabona n'umuntu akenye cyane benshi aribo bayirwara kuko barapfa ku bwinshi mu misozi
Eh, ugatekereza ko ari iyi- kuba umuntu akennye bishobora kumutera malariya
mvuga ko kuba umuntu akenyeye ko nabyo hari icyo bituma idakira kubera mbona benshi badakira bivanye n'ubwo baba bakenye cyane cyo kimwe n'abari mu migi Mhm. reka tubaze muganga tubwire isano byabo bifitanye dr aimable
Ya, murakoze cyane Ah, ntabwo navuga ko kurya nabo ubwabyo byaba ari byo byatera malariya kuko twabonye ko malariya iterwa na kariya gakoko kitwa purasimodiyumu gatwarwa n'umubu ukava mu muntu urwaye malariya bijya mu wundi ubwo rero ari urya neza ari urya nabi bose bafite ibyago byo kurwara malariya gusa wenda icyo navuga ni uko kurya nabi bishobora gutuma ugira ubudahangarwa cyangwa se abasirikare barinda umubiri wawe bakaba batagira imbaraga zihagije bikaba byatuma utoroherwa vuba igenda n'umuntu urya neza ariko ntabwo kurya nabi aribyo bitera malariya ahubwo malariya iterwa n'agakoko kitwa purasimodiyumu gakurira mu mubu kagakwirakwizwa n'umubu ukagashyira mu wundi muntu utarwaye yaba ari urya neza yaba ari urya nabi bose bagirwaho kimwe na malariya gusa bashobora gutandukanya ni uko ufite ubudahangarwa bukeya ashobora kuzahazwa cyane na malariya kurusha undi kandi kurya nabi bishobora kuba byagira uruhare mu kugira ubudahangarwa buhagije
desire wasobanukiwe
rero natahukiwe ubwabo rero ikindi nagomba kuvuga mu byerekanye n'aha iwacu i burundi niko mu nyumba turakumva komeza
hariho ukuntu mbona batanga imisegepera ku bwinshi ariko ntibaze gutanga imiti ngo badupomere mu mazu batanze imisegepera gusa ntibatanga imiti rero mbona ko atatu baba badufatije kuko malariya tibandanye hongerekana nk'ubu baraduhaye imisegepera birenga mirongo ibiri mirongo itatu ku ngo ariko nta miti yo gupompa batanga cyumba n'icyo ngira baracumba ngo kidufasha
twizere ko abashinzwe ubuzima aho ngaho mu burundi babyumvise bakaba babibafashamo urakoze cyane
namwe murakoze dr mabure desire ati baraduha imisegetera ku bwinshi baraduha inzitiramibu ziteye umuti ku bwinshi ariko ntibapompe ibyo byombi birajyana mu kurwanya malariya cyangwa umuntu ashobora kwifashisha kimwe ikindi akagikoresha ahabaye ngombwa harakoze cyane desire kurwanya malariya ni ugukomatanya ingamba zitandukanye ntabwo ingamba imwe yaba ihagije yonyine niyo mpamvu gutanga imisegekera cyangwa se inzitiramibu bifite uruhare rwabyo ariko twibuke neza ko ntabwo inzitiramibu uyicarana muri saro inzitiramibu iri ku gitanda aho uryama ni ukuvuga ngo winjira mu nzitiramibu wari uko ugiye kuryama ariko si amasaha mbere yo kuryama uba urinzwe n'iki rero dukeneye kureba ngo ni izihe ngamba zishyirwaho mu bihugu bitandukanye kugira ngo wa muturage wicaye muri saro aba arinzwe ya mibu itamuruma mbere y'uko agera mu nzitiramibu nanone ariko gutera iyo miti iterwa mu nzu nabyo ntabwo bivanaho gukoresha inzitiramibu kuko ushobora gusanga ku bw'ibyago hari umubu wenda utabashije guhita ujya kuri rwa rukuta ruteyeho umuti ugahita uza aho uryamye ukakuruma ukagenda bityo rero ya nzitiramibu nayo yakurinda bya byago ariyo mpamvu gukomatanya izo ngamba zose ni ingenzi
yego radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku murongo wa telefone twakire pacifique
murakoze nk'uko ubivuze nitwa muvunyi pacifique mberereye i nyanza yego
hanyuma icyo navuga kuri malariya i nyanza leta yadushishikarije kuyirwanya dusiba ibinogo birekamo amazi dutema n'ibihuru bikikije ingo ngira ngo twarayihakije ku buryo bugaragara kuko nihereyeho buri mwaka narwaraga malariya ariko ngira ngo uyu mwaka ubaye wa gatatu ntarwara malariya
ni byiza cyane
mu by'ukuri ni ibintu byo kwishimira gusa ikibazo tugira n'ubundi mibi irahari ntanze urugero nko mu cyumba ndaramo imibu iba yasajije yaneye ibiheri ntabwo itanga akanya ko kuruhuka kabisa gusa nagira ngo mbaze uwo mutumirwa ese imibu yabigira ubwenge ko mbona iyo nzimije itara ari bwiza ari myinshi murakoze
reka gusubize noneho urakoze cyane pacifique ubwo ni ukuvuga ko isuku mwayikoze mwese ntabwo ari wowe wenyine ni ukuvuga ko niba mwarahashyije malariya ni ukuvuga ko mwese mwafatanije aho mutuye mugakurikiza inama abaganga babagiriye
yego
nuko dogiteri mabe
abakozi pacifique ngira ngo ikijyanye n'isuku byo ni ingenzi kuko nyanza by'umwihariko yigeze kuba mu turere twa mbere dufite malariya nyinshi mu myaka yashize ariko ku bufatanye n'akarere ka nyanza minisiteri y'ubuzima yabashije gushyiraho ingamba zihariye harimo gutanga inzitiramibu nyine nk'uko bisanzwe ariko tunateramo uwo muti twavuze uterwa imbere mu mazu wica imibu ibyo rero byatumye malariya igabanuka cyane nk'uko bivuga nubwo hajemo iyi gahunda y'isuku koko ariko hanateyemo uwo muti kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu ku buryo tubona ko imibare yagabanutse cyane mu mwaka dusoje wa bibiri na cumi n'icyenda twabonye ko rwose akarere ka nyanza malariya yagabanutse cyane tunabashimira ko abaturage babo bagize uruhare mu kwemera gutererwa umuti imbere mu nzu ariko no kunganira iyo ngamba bashyiraho isuku aho batuye ngira ngo rero ni ibyo navugaho kuba imibu yakomeza kuboneka ntabwo bivuga ko imibu yose yahita ipfa ako kanya cyane cyane ko hari n'ishobora nyine kuba iri hanze ikarumira hanze ahadateye imiti birashoboka ariko n'imbere mu nzu itangiye kuza hari igihe umuti uba utangiye gushiramo ibyo rero bituma twongera guteramo imiti vuba aha ngaha ngira ngo tubiteganya guteramo imiti niba ari muri nyanza numva mu kwezi kwa kabiri hazaterwa nayo imiti kugeza mu kwezi kwa gatatu bishobora kwenda ko kuko hari umuti duteramo umara umwaka mu nzu ukora hari igihe wa mwaka utangiye gushira umuti utangiye gushiramo bigatuma dutera undi wa kabiri wunganira uwa mbere kuba rero imiti nako imibu igira ubwenge kugira ngo ikiremwa cyose gifite uburyo kirwanaho imibare by'umwihariko yo ibasha kwirwanaho cyane kuko imaze igihe kirekire cyane iri ku isi ibizi bibangamira igenda yiga uburyo bwo guhunga icyago icyo ari cyo cyose niyo mpamvu uzasanga nyine nutera umuti mu nzu ukazana inzitiramibu mu nzu wa mubu uzamenya ko mu nzu arimo umuti wo kuwica icyo gihe ntabwo uzagaruka mu nzu ahubwo uzakumira hanze urumva ko ni umubu w'ubwenge nyine ubwenge bwa bwabaye bwinshi kuko wamenye ko hari imiti wazanye yo kwica mu nzu ntabwo uzaza kukumira mu nzu kuko utakubona uzarembera ikiri hanze ariho ukumira cyangwa usanga wimutse ujye kwirumira amatungo kuko n'amatungo nayo akenshi uri imibu iba ishaka amaraso ntabwo ishaka umuntu ubwe ahubwo ishaka amaraso yo gukuza amagi yayo ari nayo mpamvu nyine tuvuga ko ari imibu y'ingore ni uko ariyo itera amagi urumva rero umubu ufite ubwenge butameze nk'ubw'umuntu ariko bujyanye nawo kugira ngo ubashe guhangana n'ibyago cyangwa se ibibazo
ni nka bya bindi ngo abahinzi bajya inama n'inyoni z'igihinde
wabimenye ni uko nguko
ku murongo wa telefone dufite na david wiriwe david mwiriwe neza yego urahagana
nk'uko bisanzwe n'umukozi w'ibyamerika ngororero kuri mbuye mbere na mbere ndagira nshimire umutumirwa kuba yitabiriye nshimira na leta y'u rwanda ku ngamba nziza yafashe muri iyi minsi twumvishe ku maradiyo bariho bavuga yuko bagiye kujya bakoresha dorone cyangwa se za ndege zitagira abaporoti mu kurwanya malariya batera umuti mu bishanga ariko tuyadura n'ikibazo hano ngororo duturiye umugezi wa nyabarongo cyangwa se niko wenda nabivuga ariko usanga nko muri iki gihe cyo mu kwa kabiri malariya yiyongera cyane bitewe n'uko nyabarongo iba yaruzuye muri aya mezi yasoza umwaka no mu ntangiro noneho rero mu gihe cyo gukamuka kwayo nyine imibu ikaba myinshi nagira ngo nisabire akantu niba byashoboka igishanga cya nyabarongo kizibandwaho by'umwihariko muri uko gutera umuti
yego warangije ko noneho rero
komeza komeza
ndacyakomeza hanyuma hari akantu hari akantu nabonye gashobora gufasha umuntu mu kwirukana imibu wenda mu gihe adafite inzitiramibu cyangwa yagize akabazo ni agake ni akantu nakoze mbona karamfashe cyane kandi hari n'abandi nakarangiye bambwira ko kabafashe ni ikiribwa cyitwa tungurusumu nubwo abantu benshi bayitinya ngo ihumura nabi cyangwa se bakagira izindi mpamvu ariko umuntu ukunda gukoresha tungurusumu wenda akayifata nka rimwe mu cyumweru ntabwo buriya umubu upfa kumwegera wa malariya cyangwa se uretse n'uwa malariya wo uwo ari wo wose ntabwo upfa kumwegera noneho ko umuntu uyitinya urayifata ukaba wayihonda warangiza ukayizingira nko mu gatambaro ukayishyira hasi ahantu uryama ku buryo wa mwuka wayo nyine aho hasi uba uhari icyo gihe ntabwo ntabwo umubu ushobora kukwegera
nari ngiye kukubaza uko uyikoresha niba uyirya niba urayihonda ukayishyira mu kantu ukayishyira hafi yawe urayihonda ukayishyira mu gatambaro ukayishyira hasi n'ahantu uryama waba unashoboye no kuyirya wenda utatinya umwuka wayo cyangwa n'icyo ukaba wayikoresha ntabwo rwose ahantu hari tungurusumu malariya ijya ihagera gusa gusa malariya ni indwara mbona ihangayikishije muri iki gihe ariko nabo mbona impamvu ahari malariya yagize imbaraga cyane ni uko aho imibu yororera ikira habaye myinshi bitewe n'uko muri bino bihugu byacu ntabwo mu gihe cyashe twahingaga igihingwa cy'umuceri cyane ariko ubu ngubu usanga ahantu henshi hari amazi cyangwa se hari ibishanga harimo igihingwa cy'umuceri bigatuma rero muri iyo miceri nkeka ko imibu yahororokera cyane kuruta wenda mu bihe byahise kuko mu gihe cyashe tutawuhingaga ariko ni byiza ko leta yacu y'u rwanda itwitaho ikagerageza kuzana imiti ikagerageza kuzana inzitiramibu nabonye no mu ku kwezi kwa cumi n'abiri baratubaruye ingo nyine zituye kugira ngo batubaza n'umubare w'abantu bari muri izo ngo kugira ngo bazaduhe supanete ahubwo turazitegereje kuko izo dufite zimaze igihe kirekire zirashaje muri make icya noneho nshaka kubaza dogiteri nk'ikibazo ese ko tujya twumva ko mu rwanda hari uruganda rukora imiti kandi muri iki gihe turi kubona uno muti wa kowarutemu utagifite imbaraga zo guhangana na malariya iriho muri iyi minsi kuko urajya kwa muganga ukajyayo bakagufata amaraso malariya bakayibura kandi iminwa yahiye umugongo wacitse muri make ibimenyetso bya malariya uba ufite noneho ashyira iminsi ibiri ugasubirayo ukagenda bakayibona bakaguha yewe n'imiti ya miti wayirya ukayirya neza nk'uko muganga yayiguhaye hashira ibyumweru bibi cyangwa ukwezi kumwe ukongera ugasubirayo ndimo ndibaza nti ko igihugu cyacu cy'u rwanda kimaze gutera imbere muri byinshi nta kuntu bakora nk'ubushakashatsi bakareba nimba kiriya kinini cya kuwarutemu kitagishoboye guhangana na malariya bakaba bakifashisha n'inzobere cyangwa se n'urwo ruganda rukora imiti bakaba badukorera umuti wenda ukaba umwihariko w'u rwanda ndetse ukaba wanagurishwa ahubwo mu bindi bihugu ariko malariya tukagerageza kuba twayica hanyuma ingamba zo ni izisanzwe gutema ibihuru gusiba ibinogo aho amazi ashobora kureka abafite amazu ariho kositara bagashyiraho utuyungirizo mbese ingamba ni izisanzwe kandi nizera ko abanyarwanda turi abasirimu kandi turumva tukumvira leta ntiduhe inzitiramibu dushakiye n'imiti natwe ibisigaye tuzabikora murakoze cyane murakoze cyane david hanyuma gatoya mbere yuko ugenda iyo tungurusumu umaze igihe kingana iki uyigerageza
tungurusumu ndumva amaze nk'imyaka nk'ibiri kuko ahantu nayigerageje hari ahantu nigeze naba hari imibu myinshi cyane noneho nkabona supanete nta buryo mfite bwo kuba nayibona ariko nza kubikora kuko najyaga nyirya ariko naba nayiriye nkumva nta mubuwa ndiye nkabona mbyutse meze neza ndavuga ntireka ariko ibi bintu njye mbikora wenda tungusumu nyifate nka kabiri mu cyumweru ndeze hanyuma uyifata gute mu biryo se uyifata mu biryo uyirya mu biryo wayiteka mu biryo ubigenza gute
oya ndayifata ubundi mu cyumweru umuntu ku muntu ukunda kuyikoresha afata uduheke dutatu turiya duheke tunini uradufata ukabanza ugakaraba n'amazi n'isabune ukadutonora wamara kudutonora ukaduhekenya wamara kuduhekenya niba ufite ibyo kurya ukarya ukabirenzaho ubwo bikarangira nyine kuriya umuntu aba ahumeka asohora umwuka yinjiza uwundi niko yamumu nyine iba iri hafi aho ngaho aho uryamye bigatuma wa mubu utabasha kuhagera
reka ngo ushimire cyane rero david hanyuma nk'umwanya muganga agire icyo yabitubwiraho dr mabure david avuze yatanze igitekerezo ariko kandi n'ibyifuzo ndetse anabaza nagira ngo musubize
reka twishimire cyane david ko aradufashije mu bisobanuro by'ingamba ziriho n'ibyo leta y'u rwanda ishyiramo imbaraga kugira ngo malariya ibashe guhanganwa nayo ariko yakomoje ku bijyanye na nyabarongo nibyo koko ahantu hari amazi arenze igihe kirekire bihinduka imbere y'imibu usanga ari akenshi hafi y'inzuzi nini hari amazi asa n'aharenga akajya ahantu adatemba amazi atemba we ubwayo yo mu ruzi ntacyo aba atwaye ariko usanga akenshi ku nkengero z'uruzi z'ibiyaga hari ahantu hari amazi areshya atari menshi aho rero habasha kuba imbere y'imibu icyakora hari imibu myinshi ishobora kuba yakoreramo ariko yo idakwirakwiza malariya nabyo abantu baba bakeneye kubimenya ko ntabwo imibu yose ariko ikwirakwiza malariya aho rero kuri nyabarongo kuba hari ibishanga byinshi ni ikintu kizwi ni nayo mpamvu muri izo ngamba nshya zo gutera imiti mu bishanga hakoreshejwe ari utwo tudege cyangwa se n'ubundi buryo busanzwe bwo guteramo iyo miti buzagenda bushyirwamo imbaraga mu turere dutandukanye ariko hashingiwe no ku mikoro avunitse hakagenda haherwa ku turere tuzahaye kurusha utundi kugira ngo sinyibuka neza niba bavuze ko ari mu karere kayo harya ni ngororero
ngororero ntabwo iri mu turere cyane ubu ngubu turimo malariya nyinshi ariko nayo igomba gutekerezwaho ariko icyo twemeranya ni uko ahantu hari ibishanga byinshi haba imibu myinshi hakaba n'ibyago byo kugira malariya kurusha ahandi aha rero nigira ku bishanga ahantu hatandukanye ariko n'uruhare rw'umuturage buriya nawe mu kurwanya ya mazi atemba narwo rurahari hatarindiriye ko byanze bikunze haboneka iyo miti iterwamo buriya ahantu hari amazi areka hari igihe usanga ari nk'ahantu hari ububumbyi bw'amatafari ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyane cyane muri ngororero ngira ngo hari ahantu hari ibirombe bya gasegereti n'andi mabuye usanga rero hari amazi arekamo igihe kirekire kugeza ndetse no mu gihe cy'izuba ugasanga amazi akirimo rero hakaba imbere y'imibu myinshi usanga malariya izamuka ndetse n'aho itari isanzwe imbere aho rero ntabwo twakarindiriye ko haza utwo tudege cyangwa se ngo turindire ko leta iza guteramo imiti ahubwo mu nshingano z'umuturage rwa ruhare nahoze mvuga ukeneye kumva ko y'amazi aretse uramutse uyagomoye agatemba ya magi y'imibu atembana na ya mazi agapfa bityo ya mibu ikabura ahongera gutera amazi nubwo washyiramo andi mazi mashya bwa kabiri icyo gihe aba ari amazi mashyashya aje atarimo imibu igihe nta kintu aba atwaye bisaba guhindura amazi ntarenze iminsi itatu cyangwa ine ari ahantu hamwe ugashyiramo andi mashyashya kugira ngo nabyo yazabigerageza mu bushakashatsi nabyo azabikore azabona ko bizagira uruhare rukomeye cyane yavuze kuri tungurusumu ngira ngo ni ubushakashatsi yakoze twamushimira ko anagerageje kubukora ntabwo nakwemeza ko tungurusumu ari ubushakashatsi nawe afite bwayikozweho ariko ikizwi ni uko hari ubwoko bw'ibiti byirukana imibu ushobora kwirukana imibu bitewe n'impumuro yabyo tungurusumu rero ko ifite iriya mpumuro isa naho ikaze cyane bishobora kuba byaba byirukana imibu ariko ubwo ni ubushakashatsi yakoze ku giti cye bushobora kuba ari byo koko bitewe n'iriya mpumuro yabwo kuko buriya hari ibindi biti cyane cyane nk'ibyo bita mu cyayicyayi hari ziriya nturusu tubona zisanzwe hari ibyitwa za geranium ni ibiti bizwi ko bifite impumuro iyo ari nyinshi ishobora kwirukana imibu ndetse binakorwamo ya miti navuze bisiga iyo bari hanze kugira ngo umubu itabegera ntabwo rero ntabwo byatangaza ko na tungurusumu yaba iri kuri urwo rutonde nk'uko abikoze ubushakashatsi impumuro yayo ikaba yatuma imibu itahegera nta n'ingaruka bigira nta ngaruka mbi bigira kuko ni ikiribwa mu bindi ni ikiribwa mu bindi ariko ntabwo bivuze ko tungurusumu yakoreshwa nko kwirukana imibu ariko ni ubushakashatsi twareba niba koko nayo yaba iri ku rutonde ahubwo ubwo david twazamushaka tukanamuvugisha ubwo wenda yaduha nimero ye tukazamuhamagara turazifite turaza kumubaza hanyuma tuzibahe
yavuze ko ikindi kintu cyiza cyane cy'ingenzi ngira ngo iki yavuze cyo kuyishyira hafi y'aho aryama kugira ngo nagikomozaho kuko buriya imibu iza kurumana cyane nijoro igamije kwegera ahantu umwuka duhumeka dusohora nijoro dusohokera aho ni ku mazuru ni ku munwa uzasanga akenshi rero wa mwuka duhumeka mubi uwo twinjiza aba ari mwiza uwo dusohora aba ari mubi niwo rero ukurura imibu nijoro ikaza kuturuma nijoro dusinziriye ndetse ahandi ikunze kuruma cyane ni ku ngingo cyane cyane ku bikonje niko nahita cyangwa se no hafi y'ibirenge ndetse insino ahasohokera umwuka mubi ibyo rero nibira ko wasanga niba koko ashyira hafi y'aho aryamye ku musego wasanga ya mpumuro kuko ituma ya mibi itegera ku mazuru cyangwa se ku mutungo iharume numva ari ikintu twazareba tukaba twazabitangaho inama isobanutse yakomoje ku bijyanye rero n'ibintu bishobora kuba byongera malariya muri iyi minsi ni koko bigaragara ko imibu nk'uko twabivuze yororokera ahantu hari amazi adatemba ubu rero dusanga ko ahantu henshi hari ibikorwa bihakorerwa ubuhinzi bw'imiceri bukomojeho kuko rero ubwo buhinzi bw'umuceri bugenda buba bukorwa ahantu henshi hanini niko ibyago byo kubona ya mazi aretse igihe kirekire byiyongera bigatuma ya mibu nayo ibasha kuba myinshi na mbere aho itabaga ugasanga irahari ibyo bijyana nanone n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro usanga cyane cyane mu turere twa za rurindo twa za gakenke twa za rusiro twa za nyamasheke ndetse n'aho ngororo yahoze akomoza aho usanga ndetse n'ahari ibirombe by'amatafari izo za muhanga izo za kamonyi aho bacukura imicanga yo kubakisha aho hose usanga ko uko bacukura niko bashyiraho ibyobo bishobora kurekamwo amazi imvura rero yagwamo ugasanga bigeze mu gihe cy'izuba y'amazi akiretsemo bikaba imbere y'imibu bituma malariya izamuka hirya no hino mu gihugu ndetse no ku isi muri rusange ngira ngo ni ikintu bavuze ariko naheraho nyine ahubwo nkangurira abantu bakora iyo mirimo y'ubuhinzi y'ubucukuzi ko bagomye nyine kugira uruhare rwabo mu kurwanya malariya kuko baba bagize uruhare mu gushyiraho bya byobo birekamwo amazi bagombye kuvanamo ya mazi ataramara igihe kirekire kuko uko atinze niko ya magi yororokeramo bigatuma malariya iba nyinshi ahantu hatuye
ibyo david yavuze ni byinshi yasabye n'inzitiramibu ubwo ushobora kuza kubigarukaho mu kanya ndetse n'imiti n'ibishobora kuba yakorerwa mu rwanda ariko nagira ngo tubanze twakire umwe mu bakunzi b'ijwi ry'amerika umaze akanya dutegereje telefone yari imaze gucika none arabonetse tubanze tumwakire mbere y'uko mukomeza dusenge dusenge uranyumva sinzi ukuntu telefoni nanone yongeye kugenda dusenge uranyumva yego wakoze kutwihanganira telefoni yawe yacitse ariko turongeye turakubona ubwo wagerageza kubaza ikibazo cyawe muri makeya cyangwa gutanga igitekerezo
nagomba kubaza ni ukuvuga uyu muntu uyu muntu atanze ibitekerezo avuze ko imibu imibu iba hariya batera imiceri mugabo wenda birabagiye kenshi hariho abantu benshi batagenda hariya batera imiceri mugabo ugasanga bari bararwara malariya none biba byagenze gute kugira ngo barwaye iyo malariya kandi bakagiye n'ibyo bigori batera imiceri
malariya ishobora kuboneka ahantu henshi ese uherereye he dusenge uhagazeho ubu ngubu urahagana hehe uhagaze aho ubu ngubu
ubundi ndabona ibiti bubwira muri kongo ibuvira muri kongo ye urimo uratekereza ko bishobora kuba imibu ishobora kuba ibaho ngo hafi ahari umuceri gusa uratekereza ko ariho imibu iboneka gusa hari n'ibirombe nk'uko muganga yabitubwiraga ahantu ha hari ibyobo birekamo amazi hari amashyamba ibihuru n'ibintu nk'ibyo ngibyo
ni ukuvuga cyenda ku bintu ubwabyo ku bintu nagiye niga mu mashuri cyane ku bintu nagize ko uburinga n'ubushakashatsi ni ibiryo na malariya kuko yewe ndi umwe mu bantu bari agejeje gukwirakwiza inyigisho mu kwirinda malariya ni ukuvuga ibyo ndabyo akenshi iyi mibu malariya iterwa n'umubu w'ingore umubu rero w'ingore uboneka kenshi na kenshi mu ijoro igihe rero ubonetse mu ijoro usanga impande y'inzu nk'igihe haretse ibiziba ugasanga niyo wibera cyane mu gihe hari ibipine by'amamodokari byaheze bashyira hajya impande y'inzu
yego hanyuma hari ikibazo wifuza kubaza muganga ko tumufite ku murongo wa telefone kugira ngo wongere ubumenyi bwawe butuma nyine uzabasha gukomeza gushishikariza abantu kwirinda malariya dusenge uranyumva ubanza telefone kumvikana nawe bitarimo koroha aho ngaho uvira reka ngushimire hanyuma twakire bosco bosco wiriwe neza
ni amahoro n'amahoro isa namwe yego urahagana hehe
ndi mu bururu mwaro
mwiriwe neza aho ngaho
ino ni sawa agaco karahari naho imvura imaze igihe ari myinshi cyane
twizere ko itaretse ngo ibasigire malariya
mu bisanzwe ahubwo nyine n'ikibazo rwose naho bariko baravuga iby'amazi yireka n'ibiki biraboneka hadafashwe ingingo zikomeye ko kurwanya malariya nko muri iyi minsi y'imvura nyinshi muri aka karere ka afurika y'ubuseruko ari ikibazo kidasanzwe rero nguma ni inguma nibaza nibyo imisegeteranda turabona itangwa kugira ngo hagwanywe malariya turaraba ubu amashamba aba menshi cyane kubera imvura ni nyinshi uri kuritegereza ibiziba biratega ku bwinshi mbega nta nta nta kundi byogenzwa malariya ikagwanywa kuruta uko biri uno munsi
icyo wifuza cyakongerwamo n'iki
njye nibaza yuko turabye ukungane bimeze imvura nyinshi n'ibiziba byinshi cyane biba biteze hari hakwiye imiti yo gupompa iyo mibu ituma malariya yiyongera cyane kugira ngo kumburengera ngo basike ku mugambi nyawo wo kuyirwanya ubundi kuwujyama mu musegetera mu ijoro umuntu atarawujyamamwo mbega yokingirwa gute kugira ngo ntiyanduzwe n'iyi mibu itera malariya na cyane cyane ko ibonekana mu ijoro kuva bwije nta buryo bwo kwikingira mbona buhari kuko ntidushobora guca tujya mu misegeteri
ariko murayifite
yego imisegeteri irahari yego
yego komeza urangize igitekerezo cyawe hanyuma tubone uko twakira n'abandi
rero nariko ngira nti iyo abo byashoboka boravye ukungene habaho kuyipompuke canke ihere burundu hama je mbona ata kindi gishoboka ko kubera ko mw'ijoro bukira ntabwo umuntu ashobora kuryama mu musegetera murakoze ngewe urakoze cyane ariko birashoboka kuryama mu musegetera birashoboka reka mboneraho akanya ko kugushimira kandi ingaruka no ku byo mugenzi wawe wundi desire yavuze murimo kugaruka kuri iki kibazo cyo gupompa imiti mutanga icyifuzo ubwo rero icyifuzo cyanyu ndetse bakaba banazadushakira akanya tukaganira nabo nabo mukababaza rwose mikoro zirafunguye igihe bazumva bafite akanya batwemerera tukazaganira nabo kugira ngo namwe mubone ibisobanuro bihagije ku bijyanye n'ingamba cyangwa se ibiteganyijwe birimo gukorwa mu gihugu cyanyu kugira ngo murusheho kurwanya malariya ndagushimiye cyane bosco
yego murakoze nawe ndabashimiye
dogiteri Aimable mwumvise ibyo haba abavandimwe bavuze ubwo yenda akanya ukaza no kurangiriza ku bijyanye na ya miti twavugaga ibyo david yabazaga kandi avuga ko bategereje n'inzitiramibu ubwo muri makeya mwabasubiza cyangwa se mukagira ibyo muvuga no ku byo abandi bavuze mbere y'uko dukomeza
murakoze cyane kuri david yari yavuze ku bijyanye n'uko inzitiramibu zitegerejwe ibyo koko barabaruwe twamaze kumenya umubare w'abazikeneye n'izigomba gutangwa uretse gutegura gahunda yagutse yo mu gihugu hose yo kuzigeza ku baturage ku buryo twizera ko muri uyu mwaka tuzatanga hafi miliyoni zirindwi n'igice by'inzitiramibu ku banyarwanda bose ubwo rero nabo bazagerwaho muri ngororero bazazibona vuba nabo yavuze ku kijyanye n'imiti rero ya kwariteme ngo yaba itagikora neza ariko kugeza ubu ubushakashatsi dukora mu rwanda turabukora tureba niba imiti igikora basanze ko umuti witwa kwariteme ugifite ubushobozi buhagije bwo kuvura malariya ahubwo hari icyo yakomojeho wenda ngira ngo ngihuze n'ikibazo yari afite kuko yavuze ati hari igihe ujyayo bakayikuramo ariko wasubirayo bakayibona ndetse bakaguha n'imiti ukayinywa neza akwiriye kubanza kumenya mbese yayinyweye neza ntiyakira niba yarakize rero yavuze ngo nyuma y'ukwezi akongera akarwara ibyo ntabwo byerekana ko imiti idakora ahubwo byerekana ko ntabwo amarana malariya umwaka itarakwica ntabwo ushobora kurenza igihe itarakwica ariyo bivuga ko icyo gihe basanze ariyo baramuvura arakira ariko yongera kurumwa n'umubu niyo mpamvu bavuze ngo ukwezi gutaha ukongera ukarwara ntabwo rero bivanaho kuba wanyoye imiti ugakira utazongera kurwara malariya kuko ntabwo umuti ari urukingo ahubwo iyo umaze gukira ukwiye gutekereza ese ni ibihe byago byatumye inandura malariya kugira ngo nirinde ariko bishoboka ko wakongera kurwara nyuma y'ukwezi kuko nyuma y'iminsi makumyabiri n'umunani uri umwe n'umubu waramaze gufata imiti ushobora kongera ukarwara malariya busanzwe kugira ngo rero tuvaneho icyo kintu cy'uko imiti yaba idakora imiti irakora ahubwo uwanyoye imiti agakira afite ibyago byo kongera kurwara iyo adashyizeho ingamba zo kwirinda kugira ngo ni ikintu bigufasha david kugira ngo ubashe kubyumva neza kurushaho
reka twakire noneho byose ni imana turi kumwe yego wiriwe urahagana he
ndi mu majyaruguru mu karere ka gakenke bita ku rutabo nyarutsa rero igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
mbere na mbere ndashimira leta y'u rwanda yazanye gahunda yo gutera imiti mu bishanga ahantu imibu yororokera itera malariya aba nifuza ko bazabasha kugera ahantu henshi cyane kuko biragaragara ko muri ino minsi abantu batangiye kuvuga ko malariya bazaje ko nanone bikaba bigaragara ko wenda ibitamu babahaye zashaza ariko bakaba bashyiraho izindi gahunda yo kuzana izindi
birateganyijwe
ibyo rero ni igikorwa cyiza kandi ibyo twishima ntabwo
yego ndagushimiye cyane hanyuma reka duhe ijambo rya nyuma dogiteri Aimable bitungumuremye nababwiye ko akuriye ishami rishinzwe kurwanya malariya mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu rwanda dogiteri nagira ngo mutange inama mu gusoza kugira ngo nyine abantu barusheho kwirinda malariya ndetse no kuyikumira muri make cyane
murakoze cyane malariya ni ikibazo gihangayikishije isi n'abanyarwanda by'umwihariko kandi uturere twose two mu rwanda turebwa n'ikibazo cya malariya bivuga rero ko buri munyarwanda wese ahari yugarijwe na malariya bityo no kuyirinda ni ikibazo kimureba akwiye rero kumva ko afite uruhare rwe rugaragara mu kwirinda malariya akoresha ingamba ziriho zashyizweho na leta ariko kandi anagana serivisi zatanzwe cyane cyane zo kwivuza mu midugudu umujyanama w'ubuzima kugira ngo abashe kwivuza igihe cyose afite malariya adahita mu yego mbashimiye cyane rero kuri iki kiganiro ku bisobanuro mwatanze ku nama dr Aimable Mbitumuremye mwakoze mwakoze cyane namwe mwakoze abadukurikiye abatanze ibibazo byubaka inama n'inyunganizi nkaba nshimira twari kumwe ku buhanga bw'ibyuma Franklin na Fasil Gebeho kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi mwese rero tubifurije kugira ubuzima buzira umuze mukomeze gukurikira ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'Amerika